welcome back my country people. o oh, on una day we don't carry on that just come on una domot again I see they hot sharparly sharparly like this now i know say some pipo could just they wonder waiting to meet up where they do for the palace like she know they talk, she know they follow them, do all this drama thing whenever we hear say dey fight for the palace we go dey think say eh, pipo eh, people go come our mind now? olori ashley olori miriam olori runke Olorutemi Toby Phillips, but never, never have you heard anything that concerns me. Now, why people come they talk say, ah, she be good person. Oh. You know, the picture I'm good based on say, and plus she can't go find Queen Nomi. Well, you know, the try come close to Queen Nomi. So people are like, ah, that she's a very nice person that she deserves uh, like she don't they follow this drama thing that she deserves good things you know that she's a very nice person. <laughs> but behind every snake, there is always a plan for them to strike when it's time for them to strike. This one, eh, I no talk say she be snake, but I just they talk say this thing. Nah, snake, green snake in a green grass. Cause like this now, eh, hey, una know say again one time eh, she and eh, Queen me get issues now. Nah. Yes. Ebi say she go do something wey come provoke queen Nomi. na im come queen Nomi come close anything wey concern anybody from the palace wey wan come become friends with am wey wan know her secrets she no go fit even welcome you talk more of becoming friends with you you know this woman became you know close to queen Nomi. queen Nomi come dey as in queen Nomi saw her as a sister you know queen Nomi is this kind of person that is very open minded she no dey hide anything once you come close to her and you're good to her, she'll be like, Oh my god, this person is a very nice person. You know, we will welcome the person. Welcome the person in our family, in our heart, in our life. Now, so she take welcome Queen eh, Olori eh, Temitope. Oh. Olori Temitope come they come palace, you know, they buy gifts. They come Akure, They buy gifts. you know, for Queen Naomi. Go here say Queen Naomi, eh, Temitope go Queen Naomi house o. Oh some of dem dey this kind thing you know this kind gist na until one day one day Temitope finally go leak come out come leak Queen Naomi secrets?" open eh as Queen Naomi notice am na Queen Naomi come wash her hand off anything we wey concern Temitope and any other person coming into her life you know to become friends with her say make everybody just do their own thing is it doing something yes is a deying something dey your own dey make i dey my own dey i no like all these unnecessary dramas and i no i no need them for my life i just want to live a very simple and pure life i no want all these uh, dramas them please keep it keep all of them to yourself i no need them abeg i no get strength for all these you know cook and boo stories them just dey your own dey e pain temitope o say wetin she do e no make sense yes e pain am cause na na woman be na e go pain am and she can't beg for forgiveness Now you know, ask for forgiveness queen naomi no get anything for mind for her. all queen naomi was asking for was just stay on your own lane let me stay on my own lane queen naomi con tell am say i don't forgive you i no get any issue with you i no get anything with you but my own is that you should stay your own lane let me stay my own lane we cannot be that close like we are before we were before because that close used it for granted. You actually messed it up that I cannot even open that side of my heart for you again, for you to enter again. Now why onano no fit dey she they go Akure oh? you know this kind being close to Queen and she has been longing for you to come back to that method again, but you know, they're possible. Omo I see dey hot as see dey hot too. Oh. as you come here as alleged for palace, onano say only of I know they to give this. temitope at ten tion e no dey give her at ten tion temitope dey she no follow for the old dem o like say she escorts the old oloris come only of her palace like say she no be old oloris to herself until one day one day she talks to her mother, dis one choke me i no fit fit to take am again i fit fitnt mm i cannot take these things again o this tin wey you dey wetin be dis na what is this? Clothes dey no be the same marriage wey i come why you treating the old oloris them? very special, you know, treat them very special, and then you it's not only that like you don't treat me special, you don't even have time for me. Whenever I ask for your attention, you look for one flimsy excuse to give me, and then you cut off my salary, you, you cut off my allowance. Why? <laughs> this question popped out when she came to the chamber to talk to Oni of Ife. Oni of comes and say, in they busy, make sure they go first. Let her they go talk. let her dey go talk no go happen oo. na why she come stand up come dey ask am this kind thing dey tell am say e no like am o say she cannot be receiving that kind of maltreating wey im give queen Nomi? na when queen naomi of ife come realize say im dey really maltreat queen Nomi that time cause tell me why you will love somebody and you make that kind of you know excuses you make that kind of announcement during olojo festival That announcement alone triggered a lot of things in Queen heart and head. Imagine your, your husband, you know, making that kind of announcement that he's getting married to another wives. Like, he's not, even, he's not even getting married. He's bringing in another wives plus the wives wey he get for the palace. Just imagine say that kind of thing I'm <laughs> na so e take pain eh, eh, eh, Olori Temitope o. Njomitebe counted and say I cannot be here, I cannot be enjoying these things. You have done enough. You have you have choked me like I cannot even I just want to say that. I just want to say that make you know say me too. I be human being and they pay me too. not be every time where I go just they do something, I go just they keep quiet. I no say only of people they always take be eh, eh, eh, as person when they talk now. so in they always ride on them you know they even send themselves or send anything wey she wey concern herself No other oloris dem there. im in head. im dey better and say treat me the way you treat the other oloris yes give me time give me attention, give me my money my allowances give me your love and care i need it i am not a slave in this palace i am part of the oloris wisdom because and we just dey wonder If like I say this man no they give this woman money based on say you know say she they work and temitope is known based on her you know ngos and the rest of them which she they handle so he feels like she already has so what's the point of giving her but that's not the point she still needs that love and attention she is still young unlike the other mamalawos them. that is why she's asking for that care and attention even oloris uh, eh, only of ife sef come they shock say ah ah dis one wey temitope finally talk una know say temitope this kind of person Maybe say she dey swallow anything wey, wey come across am o if you throw her ga if you throw her stone she go just endure throw her kpako she go endure throw her this one she go endure anything wey you throw her, she go endure based on say she no be the kind of person wey they talk but she don't swallow until the point where say maybe say she no fit even take him again and i just hope say only of ife go understand this woman go understand say she dey pass through a lot as she dey swallow all those spits na why she finally come out to tok abeg my country pipo more na no forget to like and comment and also share don't forget to turn on the notification bell to get first class gist of wetin dey happen my returning subscribers i say a very big thank you to you guys we love you